muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose ingingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye abarundi barenga ijana na mirongo itatu bari bazindukiye mu rwanda kubera impamvu zinyuranye bananiwe gutaha ikibazo cyabo kizakemurwa gite aha twari twarumvise ngo ngo ba- ngo bagerageje leta y'uburundi igomba ku- ubuserukizi bw'uburundi mu rwanda bwabasabye biyandikishe bara- ngo baratanga n'amahera yo kuzoza haraheze ukwezi kurenga rero ntituzi iyo byahereye uyu ni umwe muri aba barundi arasobanura ko basa n'abagotewe hagati nk'ururimi abacururiza mu masoko ya nyabugogo n'irya kijyambere mu mujyi wa kigali baravuga ko batangiye kubona igihombo mu minsi ibiri aya masoko amaze afunze muri mali abasirikare barashe mu nkambi y'ingabo z'igihugu imwe hafi y'umurwa mukuru bamako aya makuru ntabacike twayabateguriye kandi turayabagezaho jye na bagenzi banjye bose dukorana hano i washington dc turi buri wese iwe mu rugo mu rwego rwo kwirinda virusi ya korona mugume ku maradiyo yanyu nk'uko nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi muri mali amasasu menshi yumvikanye mu kigo kimwe cya gisirikari kiri hafi ya bamako umurwa mukuru abaturage bafite impungenge ko abasirikare baba bigometse ku butegetsi frederic nkundikije arakurikirana iyi nkuru ingoho zumvikanye uyu munsi kuwa kabiri mu ikambi ya gisirikare iri hafi y'umurwa mukuru bamako amakuru ashikirizwa n'abajejwe umutekano hamwe na ambasade y'igihugu ca norvege avuga ko abasirikare bashobora kuba batanguye kugumuka abanyagihugu muri iyo micungararo bemeje amakuru avuga ko ingoho zumvikanye muri iyo kambi yitwa kati iri ku birometero cumi na bitanu vy'umurwa mukuru bamako iyo kambi yarigeze kubamwo imigumuko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri yahavuye ivamwo kudeta ayandi makuru atangwa n'amashirahamwe ategamiye leta akurikiranira hafi ibibazo vy'umutekano avuga ko inkoho zasanye kandi hafi ikirimba c'umushikiranganje wa mbere abarwanya intwaro ya perezida ibrahim bubakar keita baratanguye imyiyerekano kuva mu kwezi kwa gatandatu basaba ko atanga imihoho ngo kubera yananiwe kugarukana umutekano no gutuza ruswa noneho tujye muri aziya by'umwihariko muri vietnam aho ubutegetsi bwataye muri yombi abantu batatu bakekwaho kwiba amadolari y'amerika akabakaba miliyari bariganyije abanyamerika babarirwa mu bihumbi nibyo geoffrey mutagoma atubwira muri iyi nkuru itangazo ryashyizwe ahagaragara na ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika muri icyo gihugu ivuga ko pandintu tron konkan na nguyen doyton bakekwaho icyo cyaha uko ari batatu bari bafite imbuga zirenga magana atatu kuri murandasi zose zigurisha imiti isukura ku ntoki n'ibindi bikoresho byari byarabuze mu maduka igihe virusi ya korona yari icyaduka abantu barenga ibihumbi birindwi muri leta mirongo itanu za amerika bishyuriye ibi bicuruzwa ariko ntibyabageraho iperereza ryakozwe na minisiteri ya amerika ishinzwe umutekano ryasanze aderese za email zibarirwa mu magana zarakoreshejwe ku cyuma kiri muri amerika cyifashishijwe muri ubwo bwishyu ariko abagikoresheje bakomeza kugihisha inzego zishinzwe kubahiriza amategeko abakekwaho icyo cyaha kandi barezwe gukoresha aderese mpimbano za email na nimero za telefoni kuyobya uburari bakira inyandiko z'abababwiraga ibyo baguze bitabagezeho minisiteri y'umutekano muri amerika yahaye ayo makuru iyo muri vietnam nayo ikora iperereza ryavuyemo ifatwa ry'abo batatu
muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradiyo yanyu mudukurikire no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu no kuri internet wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com amakuru y'ibiyaga bigari noneho abarundi bava mu buhungiro babayeho bate mu ntara z'amakamba na rutana mu majyepfo y'igihugu mu bibazo bahura nabyo harimo iby'amasambu mu kinyarwanda amatongo mu kirundi radiyo ijwi rya amerika yabateguriye iyi nkuru ifatanyije n'abanywanyi bayo mu burundi turayigezwaho na mugenzi wacu desire hatungimana uri i kigali intara za makamba na rutana mu bumanuko bw'uburundi ni zimwe mu ntara zakira abarundi baherutse guhunguka ku gushaka kwabo bava mu makambi ya nduta mutenderi na nyarugusu ziri mu ntara ya kigoma igihugu cya tanzania bamwe muri abo barundi bahungutse muri ano mezi abiri aheze bavuga ko muri rusange bakiriwe neza n'abasangwa nk'uko vyemezwa n'aba bakenyezi bahungukiye ku mutumba zone na komine kayogoro intara ya makamba ni ukuri turahana yambu kandi turaramukanya nta na kimwe baratwakiye baratwakira utuntu tuzanye aho dushyitse nyine inzu dukose baradufasha kutwinjiza cyangwa urane n'imwe turicara turayaga turatera inkuru bagatwatiyemo ugana kenya agatunguru ubundi akaza tukagahana cya kibazo na hino bakakururutsa utwiwawe dukwiye nta kantu kavamo ariko wibagiye barakarondera bakakukazanira aho aho uri hanyuma akagushikana aho wagombye gushika ata kibazo na kimwe ubigaragaza tubona azana agakoka akaza kukuramutsa akaza ati mwene data nyakumbati reke nyakumbati twe twasigaye aha n'uwuza avuga ngo mpereza twa tugori wose ko manaje inzara iranyishe tugahana utumuhaye aragenda nawe akaraba ati uwo muntu yagize ibuka tubona ari utwakuzaniye
naho biri uko bamwe muri abo barundi bahungutse bavuga ko hari igihe basanga amatongo yabo yarihagiwe n'abandi bantu bigatuma bashyikira mu manza z'urudacika nk'uko bivugwa n'uwo mukenyezi yahungukiye ku mutumba wa kayogoro jewe mbere nasanze n'imanza zirimwo bagomba kuntwara aho mba bakaparisera n'abako hagati y'abantu tutazi bakavuga ngo naho iwabo atari aho iwabo hanyuma rero bagaca babaca baducira imanza mbi bakabacira imanza mbi kubera baba bitangiye amahera baca barahatwara barahatwara none imanza nazo ziri muri sentare aba rero abashinga nawe wangaha bakabona babahaye amahera bagaca bagenda ngo bashikirize rero natwe tugaca twanka none ubu rero tugomba tubandanye niyo badutwara muri sentare tugenda iyo atabababanye imbere barabafashije bamwe bamwe barabafashije n'ubu baracabafasha none ko bitarahera n'ubu baracabafasha ariko rero ubwabo ikintu ucishe ngaha ni ukubera ibiturire biba byinshi bagaca rero bagomba kugaba itango rya naka ngo nta n'abanino ngo abitanzaniya ngo ngo yaze agurishe igihuye we yahoramwo rero ngo aragurisha ararimara ngo akagomba kuvuga ngo nibamuha ahandi ngo aho iwacu reka no mu basangwa arabavuga ko abahungutse bashika batanguza imanza z'amatongo mu gihe abasangwa baba baraguze n'imiryango y'abahunze biciye mu mategeko uno mutama aba muri komine ya bukembe intara ya rutana hagati y'abasangwa n'abahungutse hamwe si sawa ntibigenda neza igituma bitagenda neza harimwo uwuba yaraguze nk'iparasera akarigurira umuntu muga hagaca haje uwundi agaserere agukuramwo wewe rero umusangwa waje udandaje ha hantu kugira ugura aho hantu agukuyemwo urumva ko umutekano uca uhungabana kandi nawe uca witwara uwaguriye nawe ntagusubiza amahera kandi n'uwoye ahasikiriye agomba yuko umusubiza amafaranga bamwe mu batowe mu mitumba bo bavuga ko ibyo bibazo by'amatongo byaduka hagati y'abasangwa n'abahunguka biba biri hagati y'imiryango y'abahunze n'inshuti zabo zisigara mu gihugu uwo mutware we rw'ibanze akemeza ko iyo hadutse ayo matati abatwari bo ku mitumba bihutira kuyatorera umuti hakiri kare uyu ni umwe mu batware batanu batowe ku mutumba wa kayogoro twebwe aho duherereye kweri canke ngaha mu ntwaro ni ukuri turabye mu kibano ikibano ni cyiza nta muntu mbona gikina mu wundi kandi nta muntu mbona tuka uwundi duhanira ku mabomba ni ukuri je mu kibano nta muntu arambwira ati je nahungutse bamfata nabi nta n'umwe ndabona kabisa kuko nta muntu ndabona aje kwitwara ati jewe umusangwa yafashe nabi nta muntu ndabona aza ati jewe uyu muntu yahungutse dufatanye nabi uku n'ababa inzu zabo zikiriho zari zipanzwe n'abandi baca babateguza bati rero iyi nzu mupanzanye nayagira ahunguke bamurarondera iyindi ashika ashikira muri ya nzu yiwe uwo arayipanzemwo yaravuyemo nta kirenga je mbona baza bavuga yuko basanze itongo barinyaze iyo bishitse duca tubumviriza duca duhamagara uwo muntu ari muri iryo tongo hanyuma tukabumviriza tugasha tubatunganiriza uwo wegukira iryo tongo mwene ryo akaba ari we duca turishikiriza hanyuma uwutari mwene ryo nawe akarivamo kuko abayahu- abayahunze bamubona abayarimusigiye ari nk'umuryango wiwe aribona urumva ntiyoca arigumamwo kandi nawe ahungutse yararimusigaraniye bavukana canke ari nka muvyara we ibiharuro dukura mu ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi ya ser ryemeza ko gushika mu kwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri abarundi bari bamaze guhunguka gushaka kwabo bavuye mu gihugu ca tanzania barenga gato ibihumbi ijana na mirongo itandatu na bine muri abo abarenga gato ibihumbi mirongo ine na bitatu bakaba bahungukiye mu ntara za makamba na rutana mu rwanda kandi abarundi barenga ijana na mirongo itatu bashaka gutaha baheze muri iki gihugu kubera imipaka ifunze bitewe n'ikiza cya virusi ya korona abenshi muri bo bari bagiye mu rwanda ku mpamvu z'akazi cyangwa kwivuza bamwe muri bo batangiye gusaba ubuhungiro mu rwanda nyine kubera kutamenya aho ibibazo byabo bizarangirira pierre claver niyo nkuru aratubwira ibyabo igitege ntabanduka c'abarundi bose bugaraniwe mu rwanda ntitwashoboye kukimenya gusa ubuserukizi bw'uburundi mu rwanda bwemeza ko ababwituye bashaka gusubira mu gihugu bari hagati y'ijana na mirongo itatu n'ijana na mirongo ine ambasade ivuga ko vyumvikana ko ari benshi kurusha abo kuko hashobora kuba hari abatayituye abo nabugaraniwe mu rwanda kuva mu kwezi kwa gatatu imipaka y'ibihugu vyompi yugawe kubera ikiza c'umugera wa korona bagezwe ahanini n'abaje kwivuza abari mu kazi bafise n'uruhusha rw'akazi abari kuramutsa imiryango yabo hamwe n'abari bahaciye bavuye mu bindi bihugu mu kwezi kwa gatandatu guheze abo barundi baragiye kwitura ubuserukizi bw'igihugu cabo kugira ngo bubafashe gutahuka ambasade yarabakiriye ibaka n'amafaranga ibihumbi umunani y'itike kuko bari gusubira inyuma n'imodokari yamara inyuma y'ukwezi kumwe ambasade y'uburundi yarabahamagaye ibabwira ko leta y'uburundi yanse gutanga uruhusha rwihariye kugira ngo bajabuke umupaka amafaranga yabo barayasubijwe ubu aho baba mu bice bitandukanye vy'igisagara ca kigali bavuga ko ingaruka mbi zatewe n'ico kibazo ari nyinshi kubera umutekano wabo bamwe muri bo badusabye kutabavuga amazina urabona iyo bakubujije kuja mu gihugu cy'iwawe kandi wari usanzwe ufise igihe watekanije cyo gusubira inyuma harabura ibintu by'amafaranga ukabura uburyo bwo kubaho hariho benshi bari bafise ubuzi twatakaje ubuzi tubayeho nabi tuguma dusaba indaro umusanga uriko ura- uragurana umuntu uragurana umugenzi ariko n'ubu twaherewe nta na kimwe dufise umva rero tuguma dusaba yuko twu- tunganirizwa bakatabikora tukagenda kuko urumva ntabwo twe twahunze twaje tuje ku bintu bizwi ubu ndetse hari n'abamaze kwitura igihugu c'u rwanda basaba ubuhungiro rundi burundi ngo barabyase sinzire ko bashaka ko tuguma turi mu nzi hariho ahubwo twese tuzabusaba ahubwo twese tugiye gutanga kubusaba kuko urumva none tu- twubaho gute wowe ata- ata burenganzira bwo kuba mu gihugu ufise umutwara agiye gutabaza igihugu cy'u rwanda cyatwakiriye fema kime cyatubwiye ati ingorane zanyu turazizi nimwe murarindira natwe tuzohava tu- tugenda gusaba ubwo buhungiro kandi tukaza ko bazotwakira kuko twagize ingorane urabona nk'ubu uye uburundi bwaciye buvuga ngo twebwe ntibatuzi iyo bamaze kuvuga ngo ntibabazi eh, tuzapfa tugira n'umutekano muke aho tuzabasubirira hariya ah, nicyo gituma rero benshi batangiye kuza barasaba bagume ngaha ico kibazo catumye imiryango icikamo kubiri uwo mugabo yaganiriye n'ijwi ry'amerika ari bujumbura umugore wiwe yugaraniwe i kigali mu gihe yari yaje kwivuza uretse ko amaze gukoresha uburyo bwinshi mu gutunga imiryango ibiri iri mu bihugu bitandukanye no gutunganya urugo ari wenyene si coroshe urugo rubuze inarugo amezi atandatu urugo rurimwo umwana kumabaza mama arihe eh, bakavugana ku telefone "Ni ndagukumbuye uzoza ryari nka jewe ngiye ku kazi akavuga ati "Eh, wantaye guma ngaha muhira tugumane hanyuma ugasanga umuntu afise n'akazi bisaba yuko ataha- atahabunagorovye ugaca usanga umwana yashavuye nagira ngo nduze ruguru mu by'akazi umwana akababara kuba ugize urataha akakubwira ngo wowe ngo uyu munsi ngo ngo nawe wantaye urumva ko nkuko ucumuye ngo umuvyeyi yaramutaye mu byo gutunganya urugo bira- naho nyene biravuna hana twari twarumvise ngo ngo ba- ngo bagerageje leta y'uburundi igomba ku buserukizi bw'uburundi mu rwanda bwabasavye biyandikishe bara- ngo baratanga n'amahera yo kuzoza haraheze ukwezi kurenga ntituzi iyo vyahereye jean claude karegwa ndenzako umuvugizi w'umukuru w'igihugu c'u burundi yatangaje ko kugira ngo abo barundi bazotahukanwe bizoca mu nzego nyinshi harimwo n'iz'umutekano ijwi rya karegwa turikesha bagenzi bacu b'iradiyo ry'abongereza bbc aho yabivugiye ku munsi wa gatandatu uheze abo bantu wumva ntibaba ari abarundi none ntibaba bagomba gutahuka hariho inzira umuntu acamo ukuja mu gihugu nizo nzira ategerezwa gucamo kandi hariho yavuze iki kiza karanda ca korona abo bantu tugira imana bari mu gihugu kirimwo abantu cyuraho n'amategeko ya oms nihagera bazogaruka si ukubangira rero haba hari ibiriko birakorwa mugabo bantu ntibafatwe n'impunzi abo bantu ntabonzi gusa mvuze ni nibaba bariho bizoca muri izo nzira zose ubushanzi bw'amagare y'abantu bukorane bw'imigenderanire n'ubw'umutekano hanyuma bagaruke u rwanda rwobwo ruratangazwa n'ingene igihugu canga kwakira abanyagihugu baco dr vincent biruta umushikiranganji w'imigenderanire y'u rwanda n'amakungu yavyishuye mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku ndwi iheze abajijwe kugira ico avuze ku birego vy'uburundi buvuga ko u rwanda rwabujije impunzi gutahuka biratangaje kumva u rwanda rushobora kuregwa ko rwafashe bugwate impunzi mu gihe hano hari abarundi bahamaze iminsi bageze ku ijana na mirongo itatu na batandatu baje mu buryo butandukanye bamwe bari mu ngendo igihe imipaka yafungwaga bamwe bari baraje kwivuza hano basabye gutaha i burundi barabangira bamaze iminsi baraha ndetse na ambasade yabo hano yaje yaje muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga gusaba ko twabafasha ngo batahe turabikora ariko uburundi mwanga kubakira ukumva rero bitangaje ko bamwe twaba twarafashe bugwate abandi nabo bakaba badashaka kubakira ari bo banahaye n'uruhushya rwo kuba baza hano ku mpamvu zitandukanye harimo n'izo kwivuza iki ni ikibazo ubwa mbere cyari cyatewe n'umugera wa korona ariko mu nyuma gihinduka icya politike n'imigenderanire hagati y'u rwanda n'uburundi ibihugu bidacana uwaka kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu pierre laveni nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika tugume mu rwanda hashize iminsi ibiri umujyi wa kigali ufunze amasoko abiri manini yo mu karere ka nyarugenge abayakoreramo batangiye gutaka igihombo n'inzara asumita kaboyi arabitubwira ku buryo burambuye ugeze hahoze isoko rya nyabugogo n'isoko rya kijyambere riri mu mujyi wa kigali urasanga bahakikije imigozi ibuza abaturage kuhacaracara hagaragara gusa abashinzwe umutekano inyuma y'iyi migozi haragaragara abaturage batakambira abashinzwe umutekano ngo babahe akanya gato bakuremo ibicuruzwa byabo gusa abashinzwe umutekano bagasubiza ko amabwiriza bahawe abuze umuntu uwo ari we wese kongera kwinjira mu isoko abacuruzi bavuganye n'ijwi rya amerika bemeza ko binjiye mu gihombo igihombo cyo ntawabona uko akivuga birarenze birenze ukwemera byibura niyo bafatura munsi w'ejo wo kuwa mbere bakatubwira bati nimugende mucuruza ibintu byanyu kuwa kabiri ntazagire umuntu n'umwe ugaruka muri uyu mujyi kandi ubejo bundi bazaba batangiye kutwaka imisoro banke z'abandi zirahagaze mbese umva biba byarenze umuntu ubejo bundi ubu nta kintu umuntu arakora ku munsi nakoreraga makeya nabonaga n'ibihumbi bine naba nayabuze nkabona bitatu none ubungubu ni inzara inzara igiye kunyica umwana afite umugore twasabaga ubuyobozi yuko bwadufasha abantu bafitemo ibintu byo kurya ko baduha wenda umunsi abafite ibintu bakabisohora tukabasha abantu bakabasha kubona icyo kurya inzara iraryana nk'ubungubu urumva abana nibaburara kabiri bazasohoka bajye hanze kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri abari basanzwe bakorera muri ayo masoko batangiye gupimwa iki cyorezo cya virusi ya korona mu itanga itangazo ryashyizweho umukono n'umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka nyarugenge ngabo nziza emi risobanura ko abacuruzi bafite ibicuruzwa bishobora kwangirika bahawe amasaha makumyabiri n'ane uhereye igihe itangazo ryasohokeye kugira ngo babe bamaze kubikura muri izo nyubako z'ubucuruzi iryo tangazo ryumvikanisha ko abo bacuruzi n'abakora akazi k'ubwikorezi abakarani basabwa bose kujya kwipimisha guhera kuri uyu wa kabiri itangazo rigaragaza ahantu habiri hifashishwa muri ibyo bikorwa byo gupima hari site ziri ahahoze ayo masoko kwa mutangana no ku isoko rya nyarugenge kandi buri wese akaba agomba kuzapimwa inshuro ebyiri ni ukuvuga guhera tariki ya cumi na karindwi z'uku kwezi kwa munani n'itariki ya makumyabiri na gatatu z'uku kwezi itangazo rivuga ko umuntu wese uzaba atapimwe atazinjira mu isoko bamwe mu bakorera muri aya masoko bazindutse baza kwipimisha ariko ubwinshi bw'ababyitabiriye byatumye benshi basubirayo badapimwa n'ubu bari baduhamagaye bagenzi bacu baje ntituze twipimishe ngo nta muzasubira mu isoko atipimishije inshuro nyinshi nkanjye maze kwipimisha kabiri ubu yari inshuro ya gatatu nayo nje kwipimisha baratubwiye ngo ntitugire ngo tuzongere tuzagaruke ejo ntabwo bari budupime ngo tuzagaruke ejo saa mbiri kandi ubwo nabwo nitwagera saa mbiri nabwo bazatubwira ngo nabi kandi umuntu aba ategesheje amatike aza yakanahahiriyemo abana bakayarya basoje gufata abantu tuzazinduke ejo byabonye ko abantu benshi abantu benshi baba hari akarere ka nyarugenge kashyizeho ahandi hantu hakwifashishwa muri ibi bihe ayo masoko abiri afunze abakoreraga ibikorwa byo kuranguza imyaka kwa mutangana akarere ka nyarugenge kemeje ko izajya irangurizwa ku yandi masoko yashyizweho akarere ka nyarugenge kavuga ko nk'ibikorwa byo kuranguza imboga n'imbuto biva mu majyaruguru bizajya bikorerwa ku rwunge rw'amashuri rwa kanyinya mu murenge wa kanyinya ni mu gihe ibikorwa byo kuranguza imboga n'imbuto biva mu bindi bice by'igihugu bizajya bikorerwa ku giti cy'inyoni no ku yandi masoko ari mu bindi bice by'igihugu naho ibikorwa byo kuranguza ibirayi byo bizajya bikorerwa ku bubiko bwubatse mu nzovi kuva aho aya masoko afungiwe abantu bongeye kugira ubwoba n'ubwo mu mihanda usanga bagenda begeranye ndetse nta na metero iri hagati y'umuntu n'undi imvugo z'abayobozi banyuranye zirimo kumvikana muri ibi bihe urasanga zica amarenga ko hatagize igihinduka abantu basubizwa muri guma mu rugo minisitiri w'ubuzima dr ngamije daniel abikomozaho abantu uko baza kwitwara nibo baza kutubwira icyo tuza gukora mu by'ukuri ibyemezo dufata duhereye ku cyo amakuru aduha niba twabonye abantu kwa mutangana tukababona mu isoko ry'umujyi wa kigali tugiye gukaza cyane ingamba zo gukurikirana abo banduye n'abo bagiye bahura mu kazi gatandukanye n'abo n'imiryango baturukamo amakuru turayafite yose turashaka kubasuzuma bose turashaka gusuzuma n'abandi bagize ayo masoko yose kugira ngo tumenye uko ubwandu buhagaze ayo masoko abiri narimvuze ariko turanakomereza no mu masoko yandi y'umujyi wa kigali iyi mvugo ya minisitiri w'ubuzima yashimangiwe n'iya minisitiri w'ubutabera johnson businge yanyujije ku rukuta rwe rwa twitter aho yagize ati kwirinda covid cumi n'icyenda byaravuzwe birigishwa bisubirwamo ingamba turazibwirwa aho kumva ngo twubahirize ibyo dusabwa bamwe bakirara none guma mu rugo totari turayikozaho imitwe y'intoki tuyikururiye twirinde twirinde izi mvugo z'aba bayobozi zisa n'izateye abantu kongera kwibaza ko bagiye gusubizwa mu rugo ndetse abifite bongeye kugana amasoko ngo bahahe ibizabafasha mu gihe leta yaba yongeye gusubizaho gahunda ya guma mu rugo ikibazo kigasigara gusa ku bari bagifite ubukene basigiwe na guma mu rugo ya mbere bibaza uko noneho bazamera mu gihe haba hagarutse iya kabiri asumta kaboye ijwi ry'amerika i kigali noneho tuze hano muri leta zunze ubumwe za amerika ishyaka ry'abademokarate riri mu nama kaminuza yaryo yo kwimika abakandida baryo ku mwanya wa perezida wa repubulika na visi perezida we mu matora yo mu kwezi kwa cumi na kumwe gutaha mu bamaze kuvuga ijambo harimo michel obama umutegarugori wa barack obama perezida wa mirongo ine na kane wategetse leta zunze ubumwe za amerika kuva mu bihumbi bibiri n'icyenda kugera mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi claude ganza munyamagana aratunyuriramo ibyo michel obama yavuze michel obama umugore wa barack obama wahoze ari perezida wa amerika yashimagije cyane umukandida perezida w'ishyaka ry'abademokarate joe biden amugaragaza nk'umutegetsi ushoboye ubereye igihugu ugikunda kandi wakigeza ku kwigira ni mu gihe hanenze bikomeye perezida uriho donald trump avuga ko atumva inama n'ibitekerezo by'abandi kuri uyu wa mbere michelle obama yanenze trump kunanirwa gukemura ibibazo by'ubukungu n'iby'imibereho myiza y'abaturage kimwe no guhangana n'icyorezo cya virusi ya korona ahubwo ari nako atera umugongo ibihugu by'amahanga byari bifitanye umubano mwiza na amerika ku butegetsi bwamubanjirije mu magambo ye yavuze ati reka mbisobanure neza mu buryo bwose bwatuma byumvikana uko biri donald trump si umuperezida ubereye igihugu cyacu yabonye igihe kirenze igikenewe ngo yigaragaze ariko ubuho byamurangiranye siwe dukeneye muri iki gihe ntiyatubera uwo dukeneye kwaba w'ubu ni amagambo yavuze muri videwo yafashwe mbere y'inama kaminuza y'ishyaka ry'abademokarate kuri uyu wa mbere trump yasuzuguye cyane ibyo abademokarate bakora ubwo yari ageze mu mujyi wa minneapolis yerekeza i mankato muri leta ya minnesota perezida trump yavuze ko mu magambo ya michel obama nta kintu kirimo icyorezo cya virusi ya korona cyatumye abademokarate bava kuri gahunda yo kwimika bazabahagararira muri iki cyumweru mu mujyi wa milwaukee muri leta ya wisconsin bazabikurikirana mu buryo bw'ikoranabuhanga ry'amashusho ibi birajyana n'amashusho akubiyemo ubutumwa abanyapolitiki ibyamamare n'abaturage barimo koherereza aho bari hirya no hino n'abarepublikani niko bazabigenza kuko ibikorwa byo gutangaza mu buryo ntakuka bazahagararira ishyaka mu matora y'umukuru w'igihugu byagombye kubera mu mujyi wa charlotte muri leta ya north carolina bitazakorwa uko bisanzwe ndetse na perezida trump azavuga ijambo rye nk'uzahagararira ishyaka ari mu biro bye white house michel obama yahuye umutambagiro w'abademokarate bakomeye n'abandi banyamerika kimwe n'abarepublikani bake bamazemo amasaha arenga abiri bashimagiza joe biden nk'umutegetsi amerika ikeneye ubu uzazahura ubukungu imibereho myiza agakemura n'ibibazo by'ubusumbane bw'amoko bushingiye ku ruhu bagaragazaga ko donald trump atabishobora biden yamaze imyaka umunani ari visi perezida w'umugabo wa michelle obama barack obama michelle agaragaza biden nk'umuntu ukenewe muri iki gihe ngo ahangane n'ibibazo bihari madame michelle obama avuga ko azi biden nk'umugabo uhamye kandi w'umwizera wabaye visi perezida ntagereranywa uzi icyo kuzahura ubukungu bisaba wanatsinda virusi ya korona michelle obama yagarutse ku cyorezo cya covid cumi n'icyenda kimaze kwica benshi muri amerika kuruta ahandi hose ku isi abarwaye n'imyigaragambyo yamagana ivanguraruhu yavuze ati iyo bakeneye ubuyobozi buhamye guhumurizwa cyangwa ikindi ahubwo babona akaduruvayo gucikamo ibice no kudakunda abaturage bamwe mu barepublikani batunguranye bigaragaza bashyigikiye joe biden muri bo hari uwahoze ari guverineri wa new jersey uwayoboye leta ya ohio bavuze ko iki ari igihe cyo kwiyambura umwambaro w'ishyaka bagashyira imbere inyungu z'igihugu senateri bernie sanders nawe yavuze ko amerika iri mu bihe itari yarigeze gucamo kuva ibayeho kubera icyorezo cya virusi ya korona ivanguraruhu n'imihindagurikire y'ikirere yanavuze ko ubutegetsi bwa trump bukomeje kuba ubw'igitugu aho guhangana n'ibibazo biriho sanders yashyigikiye imwe mu mirongo migari ya biden nko kongerera abakozi umushahara bikaborohera kujya mu mahuriro abahuza guhemba ababyeyi bari mu kiruhuko cyo kubyara uburezi bw'ibanze kuri bose gusana no kuvugurura ibikorwa remezo no guhangana n'ihindagurika ry'ibihe asanga biden azaharanira ko ibi bigerwaho guhera ku munsi wa mbere agitorwa abafashe ijambo bose bashushe nk'abavuguruza trump wanenze gahunda yo gutora bohereje ubutumwa ku iposita rwego rwo kugabanya umubare w'abagaragara ku biro by'itora bikaba byakongera ubwandu bwa virusi ya korona abashyigikiye uburyo barimo umusenateri catherine coltes masto wavuze ko gutora mu buryo bw'ikoranabuhanga byamye ari uburyo bwizewe kandi bwiza atanga urugero ko nko mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu abanyamerika bagera kuri miliyoni mirongo itatu n'eshatu batoye bakoresheje ikoranabuhanga rya email yanavuze ko Trump ubwe yasabye inshuro ebyiri muri uyu mwaka ko abantu bashyirwaho uburyo bwo gutora batageze ku biro by'itora abandi baza kugira icyo batangaza ku mugoroba kuri uyu wa kabiri harimo Bill Clinton wayoboye Amerika umugore wa Biden John Kerry wabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ukuriye abademokarate muri sena Chuck Schumer senateri Kamala Harris uziyamamazanya na Joe Biden niwe uyoboye urutonde rw'abazagira icyo bavuga kuri uyu wa gatatu hamwe na Barack Obama wabaye perezida Hillary Clinton wabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga ndetse na Nancy Pelosi uyoboye inteko ishinga amategeko byitezwe ko Biden azarahirira guhagararira ishyaka ku wa kane w'iki cyumweru akazabikorera muri leta atuyemo ya Delaware ari kumwe n'abakozi bake n'abajyanama be gusa hagati aho perezida Donald Trump na visi perezida we Mike Pence bari gusura leta zikomeye bagamije guca intege abademokarate mu bice bazageramo harimo umujyi wa Scranton wo muri leta ya Pennsylvania Biden yakuriyemo muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tugeze kuri wa mwanya dusangira kimwe mu bintu byaranze itariki ya cumi n'umunani y'ukwezi kwa munani mu mateka habayeho turabigezwaho na mugenzi wacu venuste nshimiyimana hashize imyaka mirongo inani n'umunani kuri iyi tariki ya cumi n'umunani z'ukwezi kwa munani mu bufaransa havutse umwana w'umuhungu ababyeyi be bamwita luc montanier uyu niwe waje kuvumbura virusi itera sida Luc Montagnier yavukiye ahitwa Chabri muri departement ya Indre iri hagati mu Bufaransa yize siyanse muri kaminuza ya Poitiers ariko impamyabushobozi hanitse ayihabwa na kaminuza y'i Paris mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itanu n'itanu afite imyaka makumyabiri n'itatu gusa nyuma y'imyaka itanu yabonye impamyabushobozi y'ikirenga mu buvuzi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'ine yagizwe umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gikora ubushakashatsi ku bya siyanse centre national de la recherche scientifique mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'itatu yavumbuye virusi imunga abasirikare bo mu mubiri w'umuntu yaje kugaragara nka virusi itera sida ubushakashatsi bwe n'ibyagezeho byatumye hakurwa imiti isuzumishwa kandi ikagaragaza iyo virusi mu maraso nyuma y'umwaka umwe havutse impaka umushakashatsi w'umunyamerika robert gallo nawe atangaje ko yavumbuye iyo virusi nyuma y'imyaka icyenda ishyirahamwe ry'abashakashatsi bemeje ko iyo virusi itera sida yavumbuwe na luc montagnier mu mwaka wa bibiri n'umunani yahawe igihembo cyitiriwe nobel mu buvuzi ku itariki ya cumi n'umunani uyu mwaka yagaragaye kuri televiziyo y'ubufaransa avuga ko virusi ya korona yacitse abashakashatsi bigaga imiterere yayo ibyo kandi abihuriyeho na bamwe mu bandi bashakashatsi inshuti zacu mbashimiye ko mwakurikiye aya makuru mukomeze mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu ijwi ry'amerika murakarama